iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro bya ino genekerezo rya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya cumi n'umunani y'ijwi rya amerika risa milani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane nahazwe indongo y'ibiganiro vy'uno mwanya
nk'igihe byoshika gaca dusanga hatowe ubwoko bumwe wumva ico gikorwa mu iyo komine kizokworoha kandi dushaka kunywanisha abahutu n'abatutsi n'abatwa
uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu kirundo ashikiriza amakenga afise ku kungene umugwi cvr ujejwe gutohoza kumenya ukuri no kurekuriranira ku vyabaye mu burundi uzoshiraho abawuserukira mu ntara ya kirundo iyo nkuru iri muzo tugarukako mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere yuko tuja mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko inama nshingamateka y'ibihugu vya buraya imenyesha ko yifuza ko hashigwa imbere uburenganzira bw'abanyaburaya co kimwe n'abongereza mu biganiro vyo gusohoka k'ubwongereza mu ishamwe rya buraya ivyo vyatangajwe ejo na antonio tajani umukuru w'inama nshingamateka ya buraya mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mwomenya ko ubwongereza bwashikirije urwandiko kuri uno wa gatatu mu ishamwe rya buraya ruvuga ku itegeko rya mirongo itanu ribuha uburenganzira bwo kuva muri iryo shirahamwe ku mugaragaro donald tusk arongoye ishamwe rya buraya ari nawe yakiriye urwo rwandiko yatangaje ko ugusohoka kw'ico gihugu vyatumye ibihugu mirongo ibiri n'indwi bisigaye binywana kurusha donald tusk akavuga ko bazogerageza uburyo bwose kugira ngo bagabanye ingaruka z'uburyo ku banyagihugu b'uburaya amashirahamwe hamwe n'ibihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe mwomenya kandi ko ubwongereza busabwa kuba bwahejeje kuriha amadeni yose bufise imbere yo kuva muri iryo shirahamwe igihugu c'ubushinwa catangaje ko kigiye kugara amahinguriro akora urudandaza rw'amahembe y'inzovu kuri uno wa gatanu itariki ya mirongo itatu na rimwe ivyo ngo biri mu mugambi wa leta wo guhagarika urwo rudandaza hagati mu gihugu umugwi ujejwe gukingira inzovu muri kenya uvuga ko iyo ngingo iza yaragize ingaruka uwo mugwi umenyesha ko mu bushinwa igiciro c'amahembe y'inzovu cagabanutse gushika ku bice mirongo itandatu kw'ijana muri ino myaka itatu umwaka wa bibiri na cumi na kane ikiro c'ayo mahembe cari ku bihumbi bibiri n'ijana vy'amadolari y'amanyamerika nayo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka akaba yarageze ku madolari amajana indwi ku kiro ikigo c'amerika muri korea catangaje ko umurindi w'ibikorwa biri mu karere ko kugeragerezamwo ibigwanisho vya nucleaire muri korea ya ruguru werekana ko hari imyiteguro yo kugerageza ikigendajuru kigira gatandatu ivyo vyatangajwe ku rubuga ngurukanabumenyi n'umugwi w'abahinga ukorera muri amerika aho washize ahabona amafoto y'ico kibanza yafashwe ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'uku kwezi kwa gatatu ayo mafoto yerekana uruja n'uruza rw'imiduga muri ako karere hamwe n'ibikorwa ibikorwa vyo kuvoma amazi mu kuzimu n'ibikoresho vyo gucukura uh, gucunga uruja n'uruza mitangazo ryasohotse inyuma y'ayo mafoto uwo mugwi wemeza ko ivyo bikorwa bihuye n'icegeranyo giheruka gusohoka radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri efemu mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efemu mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara uyu munsi tuzawe no gushiraho inzego zidufasha kwakira
musenyeri madaraga antoine pierre ariko arasigurira abaserukira abandi mu kirundo ikibagenza uwo yarahagarariye umugwi cvr ujejwe gutohoza kumenya ukuri no kurekuranira ku vyabaye mu burundi yabanje kumenyesha abitavye ibikorwa abazoba bagize uwo mugwi mu ntara mu makomini no ku mitumba mwumvise kwa buramatari baduha umwe uyu munsi bamuduhaye muri kirundo yabitubari hanyuma muri komine ni batatu abatatu rero nabwo nyine bushirwaho Eh, si musitani ntajya kubigira ngo ugenda agushizeho amashyirahamwe yogira uwuyaserukira kandi n'amadini yogira uwuyaserukira urwego rwa gatatu ni abafasha amatohoza ku byabaye bakongera bakakira abahohotewe abo rero twifuza yuko bari babiri ku mutumba wose muri komine musitanteri niwatanga uwumuserukira abasigaye babiri nk'uko musenyeri madaraga yabimenyesheje bova mu madini no mu mashyirahamwe hari ikintu kimwe cyatumye abitavye ibikorwa batanyurwa neza nk'igihe byoshikagwa ca dusanga hatowe ubwoko bumwe mwumva ico gikorwa mwo- muri iyo komine kizokoroha kandi dushaka kunywanisha abahutu n'abatutsi n'abatwa hari igihe n'abahana bavuga- baravuga n'umu- n'abaganwa mugabo na constitution y'uburundi nta baganwa bavugamo ico kintu mwumva kizokoroha nkashaka je nako ndavuga ariko ubwanje aba batatu nk'uko mwabivuze ibitsina byose rukigwa n'ubwoko bwa serukirwa kugira bariko barakora kuko ari nk'uwo usanga ari umugwi w'abatutsi adashobora kuja kwitura uyu mugwi muri komine ari umugwi w'abahutu arabatubwira batabonamo ngo bati ivyo nzobwira abahutu ndi umututsi bizo- ntazoshika n'ibiteza gushika ndi umuhutu nkabibwira abatutsi ntibizoshika ibiteza gushika bagerageje kwerekana ingene amoko yose ashobora kutazoserukirwa none ko mbona umenga hariho imitumba usanga imwe imwe nk'abantu bose b'ubwoko bumwe usanga atabuhari nk'abizigirwa muri rusange haba ari nk'abari mu masite usanga nkumburwe nawe kuri uwo bwizigirwa hari iwabo ku mutumba yaravuye atari ya- atari yaba ubwo usanga nkumbure muri ba bizigirwa ko mwavuze ko bategereze kuba bose barimwo none bazomwizigira gute batabana hariya ku mutumba musenyeri madaraga arabahumuriza kuri ayo makenga muti musitanteri azogena abo ku ikomine nta musitanteri azogena abo ku ikomine nabuye ko sosiyete sivile izotanga uwayo navuze ko abanyamadini bazotanga abayo kandi mukaramuka musanze hatarimo ibitsina byose hatarimo ubwoko bwose muce mugenda mumenye yuko iyo komine itazokora ayandi makenga yagaragajwe n'umwe mu bakiri bato yagize amakenga ko abafise ukuri kudaseswa bashobora kuba basigaye ku rushi ndaje ku mitumba iwacu aho duturuka tukara abatama ba kera basa n'aho ariko barazimangana ababa bazi ukuri kuva kiriya gihe uburundi bwikukira kugeza izi saha nkabona rero yuko kumbure hazogera aho kuja kuri iyo mitumba kubaza aho kuri iyo mitumba usanga ba batama bazi ukuri ko ibya kera byagiye biraba batagihari gutyo ugasanga hariho nka hamwe uzosanga uko kuri kudashoboye kumenyekana musenyeri madaraga avuga ko igihambaye ari uko umwe wese yovuga icyo azi ngo tubwira ukuri ngo barapfuye ngo haba ari mu gupfa ngo babatama uravuga ibyo uzi genda kubariye ko n'ibindi bizoronka ababivuga ibi bya kera genda kubariye burya hariho benshi aba- abazobivuga ntibabuze ihangiro y'igikorwa c'umugwi severe ni ukwandika kahise abarundi bohurizako abanyakirundo bashatse kumenya ko severe rizotohoza ku vyabandanije kuba inyuma y'ikiringo umugwi wahawe ambasaderi kavakure laurenti aratomoraho umugwi ugeza ivyo vy'inyuma ya- y- y'iyo tariki ya siveri twebwe ntiburi- ntibiri muri manda yacu kandi abantu ba- bamwe barandika abandi bagakitika abandi bakagira gute ivyo ni ibintu vyamaho bihoraho twebwe muri manda yacu tugeza kuri kuri 4 decembre 2008 mugabo ubushakashatsi na- n'abandika nti- twebwe nta ntituvyugara bi- bi- bizoguma nk'uko bimeze aba- abashaka gufata izo initiative bazifate bivuye bivuye ku gushaka kwabo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco ndarurinze kuri iyo nkuru ariko dusaba imbabazi abatwumviriza kuko tuyibashikirije atantangamarara tubahaye bivuye ku buhinga bw'ivyuma yari inkuru rero y'umugwi cvr ujeje kumenya ukuri no kurekuriranira ku vyabaye mu burundi umenyesha ko ugiye gutangura gushiraho abawuserukira mu makomune no ku mitumba itandukanye ejo aho wari kurasigura uko bizogenda mu kirundo abari bitavye ivyo bikorwa bashikirije amakenga ko amoko nk'uko muhejeje kuvyumva ashobora kudaserukirwa kumwe mu mitumba ariko mwavyumvise kandi muri iyo nkuru musenyeri Antoine Pierre Madaraga yarahagarariye uyo mugwise EVR mu kirundo yarahumurije iyo nkuru mushobora gusubira kuyumviriza kuri wezi itatu akaburungu eh, radio yacu VOA akaburungu com mukanya nivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi
ca bijya bintu biranuganurwa ko ari byo Eka n'ibihu.
ngo ni ibihuha kandi navyisomeye Emwe ndakubwiye ko atari byo.
nivyo Si byo.
nivyo Eka si byo.
ehe dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utanga iki mupinga mupinga iki wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero uno munsi ku nkuru yanuganuze ku mbuga ngurukanabumenyi ijanye n'indero mu mashure ahavugwa ko imbere y'uko abanyeshuri bo mu ntara ya gitega binjira mu ishuri babanza kuririmba indirimbo zine bagashirako n'igisabisho bikavugwa rero ku mbuga ngurukanabumenyi nka facebook ko izo ndirimbo zitwara umwanya munini w'ivyigwa aho bamwe basaba ko zogabanywa iyi nkuru yaravuze ko vyinshi cane harimo n'ibibazo bitagira inyishu ijwi rya amerika ryaragendereje rishaka kubaronkera umuco kuri ivyo bivugwa kuri facebook kuri abo bana babanza kuririmba no gusenga imbere yo kwiga Diane Nahazwe Diane Ndonse Murantunga arabica ijya nino uwatanguye kwandika iyi nkuru ku mbuga ngurukanabumenyi yashyize ko itariki mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi kwa gatatu avuga ko ubushikiranganji bujejwe indero n'inyigisho mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku bayobozi b'amashure ko bategerezwa kwigisha abanyeshure ururirimbo ruhayagiza akarere ka afurika y'ubuseruko ariko akavuga ko urwo ruririmbo ruje kwiyongera kuri zibiri zahahora umwigisha tutarinze kuvuga izina wo mu ntara ya gitega ari nawe yabyanditse abandanya avuga ko ukwigisha izo ndirimbo bitunganijwe nabi akagira ko yerekana ibitari bike byohinyanyugwa avuga kandi ko nubwo yanditse ibyo atanse gukunda igihugu ariko akajagari ngo gahagarare nubwo rero uyu muntu yanditse avuga ko haririmbwa indirimbo zitatu aho aherereye ku ishure ry'igitega atavuze iryo ari ryo ibambewe zirarenga zitatu ku ishure ijwi rya amerika ryashitseko aba banyeshure nabo ku ishure ryisumbuye rya komine giheta mu ntara ya gitega imbere y'uko binjira mu ishure mu mwanya usanzwe wo kuduza ibendera ry'igihugu bagira ko baririmba indirimbo zine ari nazo zizi iyihayagiza igihugu iy'ubumwe bw'abarundi y'ibihugu byo mu karere ko mu buseruko hamwe n'urubyino ndangamugambi w'inyigisho zo gukunda igihugu nyuma y'izi ndirimbo baca baja mu ishure bakongera kwigisabisho imbere y'uko icigwa ca mbere gitangura umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya komine giheta ntakarutimana leonidas avuga ko bakoreshejwe amanama n'abo mu bushikiranganji bw'indero bafadikanije n'abo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu batwara mu ntara ya gitega ku bijyanye n'uko izo ndirimbo zitegerezwa kuririmbwa n'abanyeshure igihe cyo kuduza ibendera ry'igihugu ariko nubwo biri uko umuvugizi mu bushikiranganji bw'indero juma edouard avuga ko atategeko namba ubwo bushikiranganji ari nabwo amashure atwagwamwo bwatanze bwo kuririmba izo ndirimbo juma edouard asigura neza ko itegeko ari ururirimbo rumwe gusa bategerezwa kuririmba imbere y'uko binjira mu masomero ari rwo rwo guhayagiza igihugu cy'u Burundi rwamye ruririmbwa kuva igihugu cikukira atangura yamirira kure abavuga ko itegeko ryo kuririmba zine ryoba ryavuye mu bushikiranganji avugira oya namba siko biri ubwa mbere itegeko ririho nuko abana imbere yuko binjira mu mashure baririmba ururirimbo rwo guhayagiza igihugu cacu c'uburundi iryo tegeko ririho ikindi kiriho nuko dufise nk'indirimbo zihambaye nk'ururirimbo rw'ubumwe bw'abarundi canke rwa ruririmbo rwo guhayagiza irishirahamwe turimo ibihugu byo muri kano karere izo ndirimbo ubushikiranganji bwasabye yuko abana bazimenya baza kuzimenya ariko nta tegeko ry'uko imbere y'uko batangura ibyigwa baririmba izo ndirimbo ururirimbo rwo guhayagiza igihugu rwonyene nibwo abanyeshuri babanza kuririmba imbere ko binjira ariko kandi nubwo biri uko iyi nkuru yavuzwe ko byinshi cyane rwose ijwi rya amerika ryahisemo kubasomera bimwe muri byo kandi nk'uko mubimenyereye ntirivuga amazina y'ababyanditse mpere kuri uyu yanditse avuga ati ibyo ni ibyo mubonye n'ibindi biracaza uno munsi ni izo ejo bazoshira ko uruhayagiza umugambwe hama uruhayagiza umukuru w'igihugu mwibaza ko akajagari ari ako gusa hari ibyigwa birengeye ubushobozi bw'abanyeshuri emama igiswahili igifaransa icyongereza n'ikirundi kavukire batarakimenya tuciga igifaransa twagitangurira mu mwaka wa gatatu icyongereza mu mwaka w'umunani kandi twaramenya neza kandi izo ndimi n'abariko barazigisha nabo nyene siko bazizi cyane eka semerera mugabo sinzi uyu nawe ati mu minsi hazokongerwa ko ururirimbo ruhayagiza umukuru w'igihugu hamwe n'uruhayagiza intara uwurambye azobona uyu nawe yanditse asaba icyo baterera ati nta kuvuga ko hari ibikwiye guhinduka udatanze n'akarorero kabyo kuko utabivuze ntibyokwizana uyu yaciye atanga icyiyumviro ciwe ariko anabaza ati nibaza ko ururirimbo rumwe ruhagije izindi bazironderera umwanya wazo kugira ngo ikirangaminsi ntigihungabane nkibaza mbega ryoba ari itunganywa rishasha mu bushikiranganji bw'indero byoba bikorwa mu mashuri yose n'uyu yabajije ati kiretse burundi bwacu izindi ni izihe hari n'uyu yavuze ati n'ahandi atari muri gitega birakogwa ariko abategeka abanyeshure ngo babikore nibo hanini bakwiye kwikubita agashi uyu nawe yanditse avuga ati reka baziririmbe bazomenye neza kandi bazokwama bazigama igihugu cyabo ntimubona mwe mwaririmbye rumwe uko mwagisibije uyu nawe yivugiye ati ooo hari n'uyu yagize ati eee byerekana ko amashuri y'ubu aryoshye kwiga hari n'uyu yanditse avuga ati ririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu cyacu burundi bwacu gusa ushaka ururengugo naje mu isengero none amashuri mwayahinduye amasengero ndangirize kuri uyu avuga ati genda umurezi ku ishuri shingiro rabiro ya kabiri muri dese buraza nibaza ko atakuri kurimwo kuko nta ndirimbo n'imwe muziririmbwa irenze iminota itandatu je mbona bije gufasha mu kwigisha gukunda igihugu nubwo ijwi rya amerika ritaciye ku mashuri yose yo mu gihugu umuntu arabye ibyagiye biravugwa hano ku mbuga ngurukanabumenyi byerekana ko no mu zindi ntara zimwe zimwe z'igihugu izo ndirimbo uko ari zine ziririmbwa n'abanyeshure imbere y'uko batangura ivyigwa ariko rero yaba abigisha canke abanyeshure baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko zibatwara umwanya uyu ni umwe mu bigisha bo ku ishure ryisumbuye rya komine giheta kubohera ari indirimbo zine zitegeza kuririmbwa mu gihe cy'umwanya w'ishure kuvuga saa moya n'inusu idarapo riduze hari igihe uwo mwanya ziba zigiye kuririmbwamo ari wo mwanya icigwa kiba kigiye gutangura ugaca usanga rero bitwaye iyo minota mirongo ine n'itanu umwigisha yategezwa gutanga icigwa bice bigabanya ko umwanya ugaca usanga ca cigwa ntikibaye kigihera abanyeshure nabo bati icigwa categerezwa gutangura igihe cy'isaha imwe n'igice gitangura igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo ine n'itanu maze ibyo bikagira ingaruka umwanya waba wategekanijwe gukoramo akabazo ntube ugikwiye hari igihe usanga dufise na interogasiyo ugasanga badaha iminota mikeyi cyane kubera izo ndirimbo je ndibaza bogabanya kuri ko na rumwe izindi tukazivuga mu mwanya wazo muga mu vyishure twayivuyemo icyo mbona umengo bosubiramo na orere y'ivyigwa bakongereza umwanya bakaziha umwanya izi ndirimbo nyene umuvugizi mu bushikiranganji bw'indero juma edouard asaba abayobozi b'amashure kwiyubara umwanya w'ivyigwa ntihagire ikindi bawukoramwo abasaba ko ibijanye n'indirimbo byoja mu mwanya wahariwe ubuhinga n'indirimbo ubwazo mu ntara ya gitega diane ndonse ijwi rya amerika
urakoze diane ndonse duce dutumira rero mwe mutwumviriza muri mu makambi atandukanye ahungiyemo impunzi z'abarundi rusenda na kival mahama kugira ico mutubwira mu biriko birabera ngaho iwanyu nimba hari ibihuha mwumva mutubwire hama gutyo tubaronderere umuco ibwo butumwa tubuhaye kandi n'abatwumva bari hagati mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize igihugu c'u Burundi turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makambi no mu ntara zigize Uburundi ku munsi w'ejo ikambi ya rusenda yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi umunsi ukaba wari ufise umunsi wari ufise n'icyo bibuka ku batari bake ibyinshi tubibaza umunyamakuru wacu vedaste ngabo akora muri iyo kambi ya rusenda ishiramwe rya desi agence de developement économique et social ryizije umunsi mpuzamahanga w'amazi umunsi wari usanzwe wizihizwa tariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa gatatu ariko mu nkambi yo mu rusenda ukaba wizihijwe kuri uyu wa gatatu tariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi na karindwi uyu munsi wahariwe amazi witabiriwe n'abanyacubahiro batandukanye barimo amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu rusenda ukaba wari ufite insanganyamatsiko igira iti niyo mpamvu twonona amazi abagiye bafata ijambo bakaba bagiye basobanura umumaro w'amazi basaba impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani kutonona amazi umuyobozi w'ishyirahamwe rya desi ariryo ryateguye ibi birori bwana tizani kuribari yasabye impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani gukoresha neza amazi kubera ari ingenzi mu buzima bw'abantu mu nkambi yo mu rusenda bakaba bakoresha metero kibe magana atandatu z'amazi mu bantu ibihumbi mirongo itatu aho buri muntu ashobora gukoresha litiro mirongo ibiri z'amazi ku munsi ndarege matiyasi akuriye komite y'amazi mu nkambi yo mu rusenda atangaza ko amazi bakoresha ari meza usibye ko hari igihe agenda abura rimwe na rimwe kiyamatiyo yatobose ndetse n'igihe abantu bahuriye ku ibomba ari benshi bagiye bagarura kugira ngo amazi tuyafate neza tu- tu- tureke konona amazi amazi mu bisanzwe ava hariya ku- mu misozi hariyo itangi ya mbere hanyuma yakamanuka ino kandi dufise itangi zitanu Eh, dufise itangi zitanu zikajya zigaburira mu- rusenda ya mbere na gatunguru ya mbere na gatunguru ya kabiri na rurinda ese amazi arahagije angaha mu nkambi amazi arahagije turayaronka eh, turayaronka ni ukuri amazi turayaronka mugabo yarafise amasaha barahera cumi na zibiri gushika saa tatu baba bayugaye z'igitondo bagaca basubira kugurura saa munani gushika saa kumi na mbiri uyu munsi mukuru gusigiye iki wewe umunsi mukuru w'amazi uyu munsi cyo utwigishije utwigishije kugira ngo amazi tuyafate neza kuko aribwo buzima bw'abantu ntakunze kubura hangase mu nkambi si kenshi na kenshi keretse itiyo itobotse niho amazi abura ariko iyo ariyo yava mu misozi ntabwo akama iyo amazi amazi akunda kubura iyo hamenetse itiyo yononeka ikameneka amazi acabura uruhande rumwe yabo iyo bahakoze amazi acaboneka neza gusa ni uko baduhaye amabomba make abantu n'abari benshi ni benshi ariko amabombo ni make ubu hari amabomba angahe ubu hari amabomba cumi na rimwe muri iyi nkambi yose Eh, ni cumi na rimwe twe twasaba ko batwongerereza ayandi mazi ku ma ahantu hatagira amazi ni ukuvuga ko ibomba rimwe irobine i- ibomba rimwe rihurira ku mavilaje atatu ivilaje zitatu ugasanga bitwaye igihe kingana iki kugira ngo umuntu avome bigatwara umwanya munini kuko haba hari amabido menshi imbere eh, tuvuge nko akarorero ivilaje yo mu y'umunani havoma abi y'umunani n'igice cy'abiy'icyenda n'igice cy'abiya gatatu n'igice cy'abiya kane abo bose bahurira twasaba rero ko bodukwiriza amarobine nko mu rurinda tuve nka mu village senkani nta mazi ariyo baza kuvoma muri transisi urumva bafata urugendo kuva harya gujabuka ni urugendo bakunda modeste nawe ari muri komite y'amazi mu nkambi yo mu rusenda yemeza yuko amazi bakoresha aba ari meza cyane kubera ko bayashyiramo umuti kandi agakurikiranwa n'inzobere mu by'amazi ariko asaba abayakoresha kuyashyira mu byombo bisukuye kandi biba bifundikiye kugira ngo bayarinde kujamo umwanda kugira ngo amazi abe meza ubwa mbere bwobwo ava mu migezi usanga harimo mikorobe yanduye mu gihe imvura iba iguye hanyuma akajya ajya aho bayapimira bakayapima bakaraba umucafu urimo bakajya bashyiramwo sirifati hanyuma bashyizemo sirifati hanyuma iyo sirifati icyo ikora ni kugira ngo yice eh, igosore neza ujya mu cafu eh, ujye hasi hanyuma bamaze gushyiramo sirifati icyo bashe- icyo bashyiramo cya nyuma baca bashyiramo korora korora imaze kujyamo iciyasukura neza ubwo ngubwo umuntu ashayakoresha neza nta kibazo ibyo ngo babishyiramo impunzi zarage ziraronka amabido ni ukuvuga ngo dusasibiriza abantu cyangwa tukigisha abantu kugira ngo amazi abikwe mu byombo amabido afise imirumyo apfundikiye kugira ngo isazi nzishe mu mikorobe cyangwa kugira ngo iyo umuyaga umeze nk'uwuhushe gato eh, ntuwushyiremo umucafu gutyo abantu bagaca bakoresha amazi ameze neza ubundi butumwa bwatanzwe kuri uyu munsi w'amazi bakaba babunyujije mu mashusho ndetse n'indirimbo aho berekanaga uburyo amazi afitiye abatuye isi umumaro munini ariko hari abantu bagenda bayakoresha nabi basenya amasoko y'amazi badasenga bo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ejo ry'amerika turi ko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere ko dusozera ndababwire ko abanyeshuri bo kuri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ivyigwa vyabo kuva kuri uno wa kane ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu eloge wirikaneza i bujumbura eloge mwiriwe
amahoro neza diana iyo egeregere abanyeshuri bo muri kaminuza bayitanguye kubera iki
abanyeshuri bayitanguye kugira ngo basabe irekurwa rya bagenzi babo babiri bavuga ko bafashwe n'inzego z'umutekano Eh, umwe yafashwe hirya y'ejo uwundi afatwe ejo abo babiri rero umwe akaba ari cyegera c'uwurongoye urwego eh, rw'abanyeshuri baserukira abandi abo bita abadege abanyeshuri rero ibifatwa bakaba ahanini eh, bavuga ko rifitanye isano n'urwandiko baraherutse kwandikira umukuru w'igihugu bamusaba gufuta ingingo nshasha yaherutse gushyirwaho eh, yo gutanga agafashanyo ka buruse nk'ingwate zo kwishyurwa ahubwo uma bakaronka nk'agafashanyo baronka ku buntu ko kaminuza y'u Burundi ifise ibisata bitandukanye harimo n'ikiri gitega ivyo bisata vyose ivyo bigo vyose biregwa niyo abanyeshuri baho bose bari ku- muri iyo geregere
mu bisanzwe abanyeshuri bateye imikono kuri uru rwandiko rusaba umukuru w'igihugu bari muri ibi bigo byose eh, haba i bujumbura ku murwa mukuru hamwe no mu ntara ya gitega ariko uyu munsi aho twashoboye kumenya ni aha i bujumbura atari abakora ibibazo bamwe bimwe bita amatesiyo mu gifaransa eh, abandi ntibagiye ku mirimo
abo banyeshuri baravuga ico barinda gusaba kugira ngo basubireyo canke imisi bazokora iyo egeregere
abanyeshuri kuva abo twavuganye ejo ku mugoroba bavuga yuko badashobora gusubira ku ishure mu gihe bagenzi babo bagifashwe kandi bo bavuga bati twari twatanguye kuvugana n'abajejwe umutekano muri kaminuza y'u Burundi badutumako tukabitaba ntitwumva igituma bagenzi bacu boheza bakaja gufungwa ku bwabo eh, ibyo basaba n'ibyo basabye bagenzi babo ni uko basubira ku ishure hababanje kurekurwa aba bagenzi babo babiri abajejwe ico gisata ca kaminuza ngaha i Burundi hari ico barabivugako
diane twamaze kugerageza kurondera eh, ujejwe ibyigwa muri kaminuza y'u burundi turamukena eh, ariko bagenzi bacu bo kuri radiyo y'isanganiro twumvise ko bavuganye n'umunyamabanga mukuru wa kaminuza y'u burundi ababwira ko ikibazo eh, kizoheza kikaganirwa ko ejo niho kaminuza ishobora kugira icyo bivuze ko natwe tubandanye kubarondera urakoze cyane rwose tukizera yuko tuza kugera mu yandi makuru yacu yo handi hato wamaze kuturonkera abajejwe eh, ivyindero ngaho i Bujumbura kugira ngo bashobore kugira ico babivuga ko ubandanye uca ijya n'ino iyo nkuru
yego urakoze nawe diane akaba rero hari no ngaha duce dusozerera ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika mururanirwe ikiganiro iwanyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ejo mu byo tubararikiye harimo ukubahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye canke hagati mu gihugu c'u Burundi Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ngaho iwanyu ari kumwe na ingénieur bakoze Diane Nahazwe mwari kumwe nzosubira kuryoherwa no kuba ndi kumwe namwe ejo nkaho twatanguriye
nyagiwe ndifuza gutura muri uyu mwenge ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye
wese eh, wabaye